mutazamattwi ijwi ry'amerika mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi ku makuru ah, ibiganiro tubafitiye kuri iyi saha kuri mikoro muri kumwe nanje fideli niyo ngabo kaze mu biganiro byacu kuri radiyo inshuti ya bose mvikanira kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri
jewe nabibonye byatanguye nari ngaho ndiko namesura numva induru nza mbona rero umuntu araryamye harya niho umuntu nyene yaca aduga ngaha kumva ugasanga umupanga wagize uku ugize ngo henga ngo uvuze induru cane agaca kuzako gaca wiruka uwo n'umubanyi w'umuryango wa Silvana niyo nkuru yagandaguwe n'umugabo wiwe muri komine ya Butaganzwa mu ntara ya Ru- ya Ruyigi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru yo mu karere tubafitiye ku burundi hari umugore yari yapfuye yishwe atemaguwe yongera akeregwa izosi n'umugabo wiwe ku mutumba wa batiye muri komine butaganzwa intara ya ruyigi uwo mugabo yishe umugore wiwe asanzwe ari umusirikare w'igihugu igipolisi camaze kumushikana mu ibohero rikuru ryo mu ruyigi imbere y'uko igipolisi kimutwara abanyagihugu bari batwawe n'agashavu bashaka kumwihanira inkuru imenyeshamakuru wacu fidel antoine nsabimana uwo yari agandaguye umupfasoni wiwe yamenyekanye ku izina rya misago nesitori asanzwe ari umusirikare akorera mu ikambi y'amajane na mirongo ibiri na rimwe ikorera mu ntara ya karusi hagati mu gihugu c'uburundi ababanyi biwe ku mutumba wabatiye bavuga ko bumvise induru ya nyakwigendera niyo nkuru silvan umukenyezi wa misago nestor ariko bitaboroheye gutabara abo banyagihugu nyene bavuga ko iryo bara ryaguye ku murango riva igihe c'isaha umunani jewe nabibonye byatanguye nari ngaho ndiko namesura nza mbona rero numva induru nza mbona rero umuntu araryamye harya niho umuntu nyene yaca aduga ngaho akumva ugasanga umupanga wagize uku ugize ngo henga ngo uvuze induru cane agaca kuzako gaca wiruka ageze ngaho rero niho yaca amuhohotereza aha anyaho eh yamutemaguye imipanga nyene yo mwizosi hose nyene niyo yagiye imu- imica nyene oyame hame yaravuga ibijambo ngo sinari nakubariye ko nzokwica ahandi naho akavuga ngo we ngo nawe wari ukwiye ngo ino nzu ukuyibamo ibindi nyine ntitwabyumva kubera twatera duhunga yaca akiriza umupanga igihe twari twabibonye ari harya ari karamugema ngaha yarirutse aca mugema aha ya- yaciye agwaho aho hari amaraso aca mugema ipanga ryo mu izosi aca arapfa nyamuvyimbure harya ariko arakerera mu izosi hama mbona rero aguma azibura nyene azibura afukura naha atema n'amaguru atema abapolisi baje yaciye yinjira mu nzu amaze kwinjira mu nzu kugira aveyo bateka amabuye ajya hejuru hama aca asohoka ateruye umwana uwundi nawe afise n'iterefone mu minwe hanyuma rero arishikana aca aramuboha bamaze kumuboha ku- abapolisi b'imurizo baca- bo mu rugo baca baraza nabo nyene bamaze kuza baciye abantu babigize inyuma hama baca ba- bamutwara mu ruyigi Eh, abantu barashavuye abandi bamwe barafise n'amabuye abandi ibibando nyene nk'abapolisi mbere bamutanga baca bamwica umudamu yarasohotse asohoka avutse induru ngo ni mu ntabare kandi hose je nibaza ko yari yamuhereye mu nzu kuko yamaze gushika aho imbere ntiya- ntiyabaye akironka ijwi ryo gusubira ku ku buroko hamacaguma amutemagura amutema aza aravuga amajambo ngo ayo majama yawe ngo ngira siwe upfuye amaze ku- kumutema ntiyari akironka ingufu zo guhaguruka a- atema asubira ajya gukarisha umupanga akarisha akarisha jere naguma mboroga mvutse induru abantu baraje ntibari gushobora kwegera kuko yaca ag- atwara igipangu ku- ngo, ngo nimuze ndabereke abo bagaca bashwira agaca asubira kandi gutema ahohosha hose yatema ikiziga cahetse nivyo niko vyagenze none mu bisanzwe umubanyi wabo bari basanzwe babanye gute eka nta nta ni je nari ndahari nta n'induru yi- ya- yari yahazindutse Ha- umudamu yari yazindutse atera utugori hajya inyuma y'urugo- y'urupangu Umu- umugabo amubarira ati uri kutera ibigori ngaho o, ti kandi ari mu ijojo ati bireke ubitere hariya ngo reka ngo nanjye ngo ntere ngo ngo ndazi ko bizoza bazindutse baganira neza kubw'abanyagihugu bari kumwicana wenyene bari guhamba babiri Ndikiminiwe Yosefu umukuru w'umutumba wa Batsiye aremeza ayo makuru akavuga ko abanyagihugu bagomvye kwihanira iyo igipolisi kitanyaruka gutabara ahubwo kugira asohoke igipolisi nico cahashize nico camusohoye nahandi kubw'abanyagihugu bibe vyase Ko- n'abanyagihugu bari kumva ngo aho batora amabuye ngo ba- ngo bagomba bamutere nawe ngo bamujaniranye n'uwo mugore wiwe bari bashavuye kubera babonye amwishe bunyamaswa uyagirizwa kugandagura umukenyezi wiwe akaba yaciye atwagwa n'igipolisi gushika yinjijwe mu ibohero rikuru ryo mu Ruyigi bamwe mu banyagihugu bibakiye bavuga ko abagore bo kuri uwo mutumba basigaye bahohoterwa kubera ingeso yo gutunga abahabara isa n'iyabaye ndanse kuri uwo mutumba ari naco gituma ingo ziguma zihungabana ibakiye muri komine ya Butaganzwe intara ya Ruyigi Fidel na Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
ijwi rya amerika rigiye kuza rirabashikiriza ikiganiro cyihariye ku makuru avurwa mu ntara z'uburundi ndetse no mu nkambi z'impunzi z'abarundi icyo kiganiro gishasha cyitwa iwanyu mu ntara mugiye kuza muragikurikirana ku ijwi rya amerika ikiganiro iwanyu mu ntara kigiye kuzoza kirumvikana kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu isaha indwi kugera isaha indwi n'iminota mirongo itatu ku murango ku masaha yo mu burundi no mu rwanda umumenyeshamakuru diane nahazwe niwe agiye kuza aragitunganya diane kaze ku ijwi rya amerika
ego murakoze cyane rwose aloyizi kumikazi ikiganiro gishasha kizoba gishimikiye kuki ikiganiro rero cacu gishasha kizoba citwa iwanyu mu ntara kigiye kuza kirashimikira hanini ku buzima bwa misi yose dusanga mu kibano tuzoshimikira rwose ku bibazo vy'indero ingene abahungiye mu mihinga itandukanye babayeho tuzovuga ku vyerekeye kwihanganirana mu kutumva kimwe ivy'ubuzima butandukanye duha ijambo abafasoni ugwaruka muri makazo bari ikiganiro abatwumviriza bazotuyagira uko babayeho mu buzima bwabo bwa misi yose butandukanye muzokorera mu mihinga yahe ahanini nk'uko ikiganiro mwumva kimeze tuzaba turi cyane rwose mu ntara hagati dukorere kandi mu nkambi z'impunzi z'abarundi zitandukanye aho ntanga akarorero nk'ahitwa nyarugusu muri tanzania iyiri mahama mu gihugu cy'u rwanda iri ahitwa rusenda muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni na kivare mu gihugu cy'u buganda naho tuzokwamba twabagendeye twashitseyo akatari gake
uruhara rw'umunyagihugu muri ico kiganiro n'urwaye Eh, uruhara rw'umunyagihugu ruzoba ari runini cyane kuko azoba ari ikiganiro gifatiye ku buzima umunyagihugu abayemwo bwa misi yose abamenyesha amakuru b'ijwi rya amerika rero bazogendera cyane izo ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi n'amakambi abanyagihugu tukabasaba kuzobakira neza mukabaganiriza mwisanzuye kandi tukanabatumira ndetse no kuza muratubwira n'abantu bo mu kibano mufata nk'akarorero kugira ngo abatwumva babigire ko ibitari bike hariho umwanya uzoba wahariwe baba ugwaruka baba abakuze abakurambere bamusanga mu kibano ari eh, abantu bakuze bumva ngo urya muntu n'umushingantahe n'umupfasoni canke n'umuntu yashoboye gukora ikindi kintu gituma a- atamera nk'abandi ikintu babona ko bomufatira ko akarorero gutyo rero asabikaniriza abandi iryo banga ryiwe uko yabigendeje hama bamwigireko ikiganiro rero ni canyu iradiyo ijwi rya amerika ni iradiyo yanyu mbaye ndabaha kaze muri kino kiganiro
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abakukuruke mu gisirikare cy'uburundi basaba gukomorezwa amafaranga y'intega bizoza baziganirijwe n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi no gukurikirana abahoze ku rugamba bavuga ko batazi ayo iyo ayo mafaranga aja ivyo vyavuzwe n'uyoboye ishyirahamwe ry'abakuruke mu gisirikare cy'uburundi kuri igerekerezo rya mbere ry'ukwezi kw'icumi umunsi mpuzamakungu wahariwe abageze mu zabukuru ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu evariste nzikobanyenga mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda niho abasirikare bari bageze mu zabukuru basaba ubushikiranganji begukira kubaziganiriza udufaranga two kuzobafasha muri kazoza ayo nayo yari ari iruhande y'ayo leta yari isanzwe ibaziganiriza mu ishyirahamwe riziganiriza kazoza abakozi ba leta inss mu funyafunyo y'igifaransa ivyo biri no mu gitabo c'integuro y'iryo tegeko co mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani n'icenda bikanemezwa na mafunente gaburiyeri arongoye ishyirahamwe ry'abakukuruke mu gisirikare c'uburundi imbere rero yuko atangura kuba yatangira iyo ntererano muri UNSS baragiye hamwe na UNSS barumvikana ubushikiranganje bwo kwivuna abansi burabwira mintuze UNSS buti abasirikare mu byerekeye kubateganiriza akazoza basanzwe iyo umusirikare ashikanye imyaka yo gukukuruka aronka pansiyo leta itegerezwa kumuha bati rero ubu ko tugiye kubatangira intererano muri UNSS bazoca baronka iyo pansiyo ya leta bongere baronke n'iyo pansiyo yo muri UNSS baca rero barumvikana ingene izo pansiyo uko ari zibiri uwo zigera uwo zitanga hanyuma minisiteri de la defense iti yewe sinoshobora kurangaje abantu baraba ibyerekeye pansiyo gusa rero wewe ko pansiyo iri mu bikorwa ujejwe ni wewe uzoca ubaha izo pansiyo uko ari zibiri uwarongoye rimwe mu mashyirahamwe y'abakukuruke mu gisirikare cy'u Burundi ari no mu bageze mu za bukuru aremeza ko iyo ntererano yatanzwe kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe we na bagenzi we bakukurutse mu gisirikare cy'u Burundi ngo ntibazi iyo ayo mafaranga aja Gabriel Mafunente asaba ko ayo mafaranga baziganirijwe boyaronswa rero gushika n'ubu nta muntu aronka ayo mahera ya mahera y'ibihemba abasirikare basanzwe barakukurutse ayo mafaranga inesesi irayabika iyakoze icyo ishaka rero twararindiriye ko inesesi yotanga ayo mahera twarabutse twe twarahohotewe dusaba ko tubonetse utwo dufaranga kuko iyo pansiyo yo muri inesesi baronka nayo nisanzwe irimo impari ni pansiyo atacimaze idashobora gutunga umidongo idashobora gutunga umuntu ubu abantu benshi bagiye muri pansiyo barishwe n'ubukene barishwe n'indwara kubera ubukene kandi mwumva amafaranga yabo ari ngaho muri inesesi kandi ikindi kintu gitangaje ni uko ubushirangaje bwo kwivuna abansi burazi ko ari yaja kandi burazi ko ko abasirikare batayaronka mugabo nabwone bukanuma ntiyagira ico buvuga ico nico kidutangaza nk'uko tubisoma mu cegeranyo c'intega bizoza abo bakukuruke kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na rimwe gushika muri bibiri na cumi na gatatu bategerezwa kuronswa imiliyaradi zirenga mirongo itanu na zibiri mu mafaranga y'amarundi twakenye ku gatelefone indongozi z'ishirahamwe inesesi kugira zitange umuco kuri ico kibazo umunsi mpuzamakungu wagenewe abakukuruke ushitse mu burundi abageze mu zabukuru hari abari mu bigo vy'abikorera utwabo n'abandi batungiye mu miryango bafise ingorane nka bose zijanye no kwivuza bamwe mu barongoye amashirahamwe aharanira agateka ka zina muntu batera akamo leta y'u Burundi gushiraho itegeko riha uburenganzira abo bageze mu zabukuru ryotuma bavugwa ku buntu i Bujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya swede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaza amahoro ikiganiro ejo mu mashuri ni icyanjye n'icyawe ni icyacu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'ikiganiro ntorere kazoza
mina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza yeee erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza ntorere kazoza
jerome niyonzima ni jensi we kuba ikaze muri cya kiyago cya politike mu ikundira rico ntorere kazoza kino kikaba ari ikiganiro kidasanzwe kuko twashimye kugaruka kuri bimwe mu bibazo abamenyeshamakuru babagije abavugizi b'inzego z'igihugu cy'u Burundi mu kiganiro baherutse kuremeshereza mu ntara ya Cibitoke muri kino gice cya mbere tukaba tugiye kugaruka kuri bimwe mu bibazo vyerekeye agateka kazina muntu imigenderanire hamwe n'indero mu mashuri utangura gufata ijambo akaba ari Thierry Kitamoya Egome urakoze Jerome tujye rero mu idonido rya kino kiganiro dutangure ku mwanya w'ibibazo by'abamenyeshamakuru ikibazo ca mbere kino kiganiro giha kibaye mu bihe igihugu cacu kivugwa ko vyinshi vyinshi cane ndetse muri no minsi akaba n'icegeranyo ci- ci- c'umugwi wa ONU uje gutera akazina muntu giherutse gusohoka cerekana yuko mu Burundi tagateka akazina muntu kari ndetse ikaduma ko urutoke leta n'inzego zayo yuko arizo zifise uruhara runini mu guhungabanya aho gateka kazina muntu twarabonye mu ndwi iheze ku munsi wa gatandatu haba imyiyerekano yo kwiyamiriza ico ico cegeranyo uno munsi uko tubibona i bujumbura imyiyerekano nk'iyo iba ku minsi yose mbega muri leta ico cegeranyo niko mwaragize ico mukivuga ko mugabo muravye kuva gisohotse n'uno munsi haraciye akanya mumaze gushikiriza iki mumaze kuvugana iki n'inzego za oni ivyo myiyerekano yirigwa iraba yoyo mubivuga ko iki nta mirimo ya leta idurumbanye twagomba mudukunde tubabwire yuko ikicegeranyo cyari gisohotse atari cya mbere gisohoka gityoza uburundi kandi atari ubwa mbere leta y'uburundi ibeshyuza kandi ikerekana ido n'ido eh, igi- ikigabane ku kindi umurongo ku wundi aho bene kurementanya ayo ma- ibyo byegeranyo baba bakoreye n'ingene baba badendereje Burundi iki cegeranyo cyejo ubundi basohoye leta y'u Burundi yarahejeje iragira ico bivuze ko abarundi twaramaze kubabwira ati kirimo ibinyoma abo bantu baraje ntibaje kuraba ngo baje gusuzuma ngo baje gu- guperereza kuraba ingene ibintu vyagenze baje bakizanye mu mupfuko mugabo kugira bavuge bati twaragiye i Burundi bashika batanga bya bindi ngene twigeze kwiyamiriza Paul Kagame itariki zitandatu ukwezi kwa kane umu- umwaka wa bibiri na cumi na kane bariko baribuka imyaka mirongo ibiri na- ihonyabwoko ryo mu rwanda ribaye yavugiye kuri stade y'ikigarati ntangeka ibyo byose bijyanye n'ihonyabwoko uruhara rw'igihugu cy'ububirigi mu itegurwa rya politiki n'umugambi w'ihonyabwoko n'uruhara rw'igihugu cy'ubufaransa mu gushyira mu ngiro igihonyabwoko ryaganduye iryi- ryahekuye abanyarwanda hati ibyo bihugu bibiri bimenye yuko ryo ari deni rifitiye u rwanda biri mu kinyamakuru jeune afrique ngiki
iyo c'ubufaransa n'ububirigi boba baronse inyungu iyahe ku ihonyabwoko ryabaye mu rwanda ku buryo biyumvira yuko habaye n'ihonyabwoko mu burundi bosubira kuronka inyishu- inyungu nk'izo bwa mbere ho nta nyungu iva mu ihonyabwoko atari agahinda kuba wahekuye mugabo waramaze kubyagirizwa kandi n'ibyemezo bakabikora ati niwe watuhekuye niwe watuzanye ihonyabwoko ngaho iwacu ubwa mbere ho ugize imana ukaraba ingene wohendahenda ati mpagahengwe icyo kintu gipfukapfuke dusubire nuko bizoza urabinyagiriza singigira honja e mu gihe avuze ati reka no mu burundi ndabereyeho byabaye icyo gihe ihonyabwoko ryo mu rwanda bariribagiwe hakaduka iryo mu burundi akaba avuze ati narabye nyene nusaba ikigongo abanyarwanda sinzi ko hari umuvugizi w'umukuru w'igihugu waciye ukongeraho ngira ngo jewe narasomye kiriya cegeranyo eh, nsanga bafatira ku kiringo cyo kuva mu kwezi kwa ndamukiza mu mwaka uheze gushika mu kwezi kwa ruheshi uyu mwaka nk'uko mubizi kuva mu kwezi kwa ndamukiza niho hatangura imigumuko mu makaritiye amwe amwe hajya muri kiriya gisagara ca bujumbura bitwaza ngo ibintu vy'amamanda jewe nagomba kubabwira yuko ikintu kintangaza muri kiriya cegeranyo nibaza ibibazo bikurikira mbe leta niyo yahamagariye abantu na cyane cyane urwaruka kuja guturira amapine kuzibira amabarabara gukomeretsa abapolisi kwica abapolisi kwica abasirikare kwica mbere naho guturira n'abantu bagiriza ngo nimbonera kure leta ari uruhare ifise muri bijya bintu bijya bintu ubisomye urabona neza yuko ari i- icegeranyo kidakwiye ku- kuba cyo kwanditswe n'abantu bitwa ngo n'abantu bigenga bo muri oni kuko urabona neza yuko harimo ibintu vya politike ahubwo abo- abo leta y'u Burundi bagi- yagiriza yuko bakoze ibara bagerageza kubakingira ntihagire n'icyo babivugako ndabasavye nkasaba n'abariko baratwumviriza bakurikirana iki kiganiro mufate nk'irya cegeranyo mu gisome murabe muza gusanga ari ibintu by'agahomerabumwe dufashe mu kanya gatoya gusa uburyo bakoresha kugira ngo bashike kuri icyo cyegeranyo murabona yuko bakoresha amazina ba- bavuga ko babajije abantu badashobora kuvuga amazina cyangwa impunzi zagiye mu rwanda kumbura bari muri bajya nyine baje kudutera bacika abarore n'ibukinanyana none umuntu yari yaje gutera leta uwo mubaza ngo avuge icyiza ku burundi gute Eh? yovuga icyiza ku burundi gute ugasanga bakoresha ibyegeranyo bakuye kuri ibi bita ngo ni ubuhinga ngurukana bumenyi bamwe bavuga ngo ni ngurukana bihuha abandi ngurukana binyoma ibi bita whatsapp bijya bintu bya whatsapp murazi mwese ubu turi ku- turi ku buhinga bwa none ngayo amatelefone yo mu rwego rwo hejuru ibi bintu bica kuri whatsapp ejo bundi bakwiragije ku mukuru w'igihugu cya kongo ngo baramurase sinzi ko mwabibonye mwasanze atari ibyo barandika ibintu bakavuga ngo hariho nyabwoko bijya by'ikarutse mwabibonye byaciye kuri france de ibi byose ni ibinyoma byerekana yuko ari ugushaka ahubwo gukwega ibintu bituma abarundi bacanamwo aho usanga ikinyoma bacita ukuri ukuri bakacita bakakwita ikinyoma mugabo twebwe nka leta tuguma twereka amakungu aho kuri kuri aho kuri ku- aho kuri kuri abashaka baze mu burundi barabe yuko igihonyabwoko hari aho riri muri iki gihugu hanyuma mu kirundi bavuga ko atawankwa na bose hari abo tubibwira bakabyumva hanyuma bavuga kandi yuko ukuri guca mu ziko ntiguse murakoze cyane murakoze ikibazo cya kabiri ngira ngo mugenzi wanjye jerome yoca abandanya urakoze nagomba kubaza ikibazo kijanye eh, n'ibiganiro bihuza abarundi kumbure ndagishikirize umuvugizi wa leta Eh, ibiganiro bihuza abarundi hariho eh, ibibera ngaha mu gihugu hagati hakaba n'ibibera hanze twagomba kubaza ivyo biganiro aho bihuriye birasa ibizova hanze ujya mutama mukapa yegeranya abarundi bose Abaje- abaje bavuye no mu burundi n'abandi bavuye hanze ku mva zitandukanye kiretse gusa batemerewe babandi ishyirahamwe rya- ry'ibihugu mpuzamakungu oni yacira umukenge bamwe yifa- iryo shyirahamwe ryifashe muri ati ababo bagize ubwicanyi bati nimuganire mugabo babanze bataramuke ahubwo baje imbere gutungana abasigaye bose atacyo biyagiriza atamutaho bakurikirana icyo bazopfundika bazogishikiriza abarundi abarundi barabe nabo basigaye no mu gihugu icyo bifise- bafise ku mutima kiba ari icyo kizofasha leta ari iyi ngaha ari iyi izotsa hanyuma ati ukazotwara umenye ko utwara abarundi bagona gutya twibare ku gice tomoye ikibazo cyo ha- i- i- ibiganiro byo hanze nibyo abarundi intumbero ni imwe ni kazoza keza ku murundi kazoza kataho gahuriye naho twahitiye ni kubera ujya mugwi eh, mu itegeko riwugena eh, bavuga yuko umu- ujya mu guha raporo eh, umukuru w'igihugu hari n'abo uha bimwe bita kopi nk'inamashini amateka n'abandi none ibyo zo kwa mukapa nabyo bazoha raporo umukuru w'igihugu kugira arange n'ibice
Eh, mu gihe none mukapa yoba akoranya abarundi atazoha raporo se barundi yoba ariko atumwanya azomuha raporo nyine yoreka kumuha raporo gute icyo mukapa arushije ko nuko azoha raporo n'abandi bakuru b'ibihugu bakorana bati je naragerageje ndahuza ba barundi ngibi mugabo ibyo mukapa azoshika ko bizokorerwa mu burundi bizoshirwa mu ngiro mu burundi bizoshirwa mu ngiro yarusha urabona n'amasezerano yarusha twaragiye turayicarira imyaka ishira itatu hagenda barayasinya amasezerano yo guhagarika intambara baje dar es salaam ni pretoria barayicara bayas- barayasinya none ariko araburirwa nka mu burundi abona evariste nzi ko banyanka ku ruhande rw'uburundi mu myerekano bavuga bati kagame n'umwasi tuzomumesa nawe aheruka kuvuga ati hariho umurongo ntarengwa muri kahise k'uburundi turazi ibintu bya shinge na rugero mbega abarundi mwubabwira iki kumenga uburundi n'u rwanda muri kino gihe eh, birahanganye twagomba tubabwire yuko biriya byashikiye bajya bene bacu b'abarundi bazindutse akajoro bibaza ngo bagiye kurondera ubuzima bakabusigayo bagiye mu imfungurwa badatwaye ishano bakabusigayo biri mu byiyongera mu byerekana yuko dufise umubanyi adatomoye atubangamiye inyishu barayihaye muti none muzogira gute byahagarariye ngaho oya ntibihagarariye ngaho amatohoza arabandanya idosiye zirabara zikorwa kujya ibihugu biri muri aka karere dusangiye ishyirahamwe ibihugu bya afurika y'ubuseruko u rwanda rukaba rurimo ubundi rukaba burimo ni ibyegeranyo biheza bigashikirizwa abadusangiye umuryango kugira ngo niba ejo hirya y'ejo bavuga bati reka aba bantu bavukana bashamiraniye tugire icyo tu- dukoze ni ici- ni icyemezo kiza cyiyongera muri gusanga cyerekana yuko tubaniwe nabi ntimugire no gucyumvira cyanoze icyo kibazo cyahebewe ngaho ni kiza cyiyongera ku bundi bubisha bumaze gukorerwa uburundi biturutse kuri uwo mubanyi ikindi kibazo cya kabiri biraboneka yuko abana benshi ubu unye bazuja mu ibarabara icyo ntawe ukideha ni ingaruka mbi z'uwo mugambi mbega umugambi wi- wi- w'ishure nshingiro eh, warashitse ku ihangiro leta yari yihaye cyangwa ntiwarishitseko je nitwa edward juma nkamvugira ubushikiranganji bw'indero bw'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi numva nohera ku ca nyuma kirya yagize ati abana benshi buca baja mw'ibarabara je nibaza ko imvugo bene iyo eh, hamwe hamwe ari ndenzarugero kuko abo bana ntibaba- baca baba ibicibwa saba menja ni abana bafise ababyeyi ni abana bafise aho baje bava ni abana bafise leta ibakunda ntawuvuga rero ngo guca baja mw'ibarabara irabavuze kujya mu ibarabara no kuvuga yuko batatonze mu ishuri nk'uko abandi babigize ku munsi wa mbere uhetse
egome ntibaba bari mw'ibarabara nagomba kongera ko kandi yuko ntibaja- ntibaja mw'ibarabara kandi bafise ubwenge bafise inguvu bashobora gukorera igihugu batize ry'amashure yisumbuye twese kenshi usanga twibaza ko ariyo yonyine ashobora kudushikana ku buzima bubereye duciye muri za kaminuza hari izindi nzira bashobora gucamo ba- kandi bagaterera igihugu bimwe biboneka mu kugiteza imbere rero kuba buba batatonze ku ishuri nk'abandi ntawuvuga ngo ni ukubera uwo mugambi we- wa w'ishiro shi- shingiro kuko murazi yuko ibyo bintu byamyeho nta na rimwe twigeze tumenyesha abana ijana ku ijana mu mugambi w'ishuri shingiro eh, ntitwowitiranya n'amashuri y'imyuga kuko hariho benshi babitahuye nabi si amashuri y'imyuga kiriya gisata cy'ishuri shingiro cyane cyane kirugurura abana bubaha imyuga bayikunde babone yuko ishobora ku- kubatunga mu buzima ntibabigisha imyuga ngo baheze bamaze ku- ku- kuyimenya cyane cyane no kubugurura turakunda gutanga akarorero k'intebe murabona intebe twicaye ko mwaba uwo tubaza ngaha ko tworeka umwana wacu ngo ajye kwiga kubaza hari naho twese tutobyemera dukene twicare ku ntebe mugabo ikorwe n'umwana w'uwundi atari iwacu rero ni ibyo dukeneye ko abana buguruka kandi uwo mugambi w'ishuri shingiro ni ukuri turabona yuko hari akarusho kamaze kuboneka ntorere kazoza
reka nshimire abamenyesha amakuru n'abo bavugizi b'inzego z'igihugu kuri ibyo bibazo biragishinga abanyagihugu nshimire namwe mwahisemo gukurikirana kino kiyago cya politike namenyeshe ko mu gice gikurikira tuzogaruka kuri bimwe mu bibazo vyerekeye umutekano na politike jerome niyonzima nayo ndakiremesheje ntimururanirwe mu banyu no mu vyanyu naho ubutaha
cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
radiyo sibidi amerika i washington dc amakuru n'ibiganiro twari twabateguriye eh, kuri iyi saha aha niho bigarukiye tukaba dushimiye enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma wafashe amajwi agashyiramo ibiganiro n'amakuru twabashikirije kuri iyi saha ni fatu arimasi karara kuri mikoro mwari kumwe nanje fidele niyongabo tubifurije kugira umugoroba mwiza tubashimira no kuba mwaduteze amatwi twongera tubatumira kubandanya mudutega amatwi kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu byo mu kirundi n'ikinyarwanda